bandanya kumviriza ijwi rya amerika amahoro nshuti bakunze mwahisemo kumviriza ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risa mirano washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara bimwe bimwe mu vyo nabateguriye uno munsi umwarimu umwe birasi bitandatu yatonze kangahe agwarira mu nzira aca arahagarika kwiga ikibazo cy'abana twe turi mu bujurire twabuze abo tugitura ntitugira abo tugishikiriza kuko twabonye ishuri ry'ubugabwa abakutanyi bahora bahakorera bose barahagaritswe
aba ni bamwe mu bavyeyi barereye ku ishure nshingiro rya masango ni muri komune murwi y'intara ya cibitoke turi mu gihugu c'uburundi bemeza ko iryo shure ryugaye burundu bivuye ku kena ry'abarimu rivugwa kuri iryo shure iyo nkuru co kimwe n'iy'urubanza rw'abo mu muryango wa nyakwigendera sinapo rwigara rwegejwe inyuma turazigaruka ko hanze hato mugume hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make yuko leta z'ubumwe za amerika zongereje ikiringo c'umwaka umwe itegeko rya perezida wa amerika rishira igihugu mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye yisunze ikibazo c'uburundi amerika ivuga ko ivyo vyatewe n'umutekano muke mu burundi waranze n'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi arimwo ihohoterwa rifatiye ku mvo za politike uyu mutekano muke hamwe n'ubwo bundi bugizi bwa nabi vyarabangamiye amahoro n'umutekano mu burundi hamwe no mu karere buherereyemwo mw'itegeko rya perezida donald Trump ryo kuri uno wa mbere itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe Amerika ivuga ko ukuntu ibintu vyifashe mu Burundi muri kino gihe bibangamiye umutekano w'igihugu hamwe na politike mpuzamakungu ya leta z'umwe za Amerika kubw'ivyo mvo rero iyo ingingo Amerika yafashe yo kwama igavye yatanguye kuja mu ngiro mu kwezi kwa cumi na kumwe mwaka wa bibiri na cumi na gatanu mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo vy'umutekano muke mu Burundi bigiye kugumizwaho nyuma y'itariki ya mirongo ibiri na kabiri y'ukwezi kwa cumi na kumwe mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu kindi kiringo c'umwaka umwe perezida wa amerika donald trump yarangije avuga kuri iryo tegeko ryiwe rigiye gutangazwa mu gitabo c'ububiko bw'igihugu kandi ryarungikiwe kongera ya, um, kandi ngo ryongere rirungikirwe kongere ya amerika iryo tegeko riragumiza ko ibihano bimwe bimwe ku bategetsi bari babifatiwe mu gihugu c'uburundi perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yasabye inama nshingamateka ya amerika guhagarika itegeko ritanga uburenganzira bwo kwinjira muri amerika biciye muri porogaramu ya green card iyo porogaramu ikaba iha uburenganzira abanyagihugu kwimukira muri amerika kubaho no gukorerayo perezida donald trump, trump avuga ko ari mu gihe abakekwa mu gitero c'iterabwoba cagizwe new york mu ndwi iheze binjiye igihugu biciye muri iyo porogaramu isanzwe izwi nka green card trump agira ati ndugure twamugina uwo mugambi wa leta uha abanyamahanga viza atari uko babikwiye atari uko bahabwa izo viza kubera batowe mu buryo bwa tombora iba buri mwaka ati kandi abo bantu bakina iyo tombora ahanini abo bantu bakina iyo tombora ahanini si ababa baragira ico bashitse ko gihambaye mu bihugu vyabo ndugaye twamugina radiyo ijwi amerika muratwumva kuri efemu mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efemu mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abatwumva muri ku gataka k'u rwanda turabaramukije kandi turabahaye n'ikazi mutwumva kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva iradiyo mukunda ni ku rubuga rwacu rwa interineti ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ijwi rya amerika riri no kuri facebook aderese ni voa radiyo yacu muyigendere hama mwibonere utuvidewo n'amafoto atandukanye nk'uru tuba twabakoreye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi sentare nkuru y'igihugu c'u rwanda ntiyashoboye kumviriza urubanza rwo mu muryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara rwari bitegekanijwe ko rwumvirizwa uno munsi urwo rubanza rero rukaba rwari rwarungurujwe zimwe mu mvo zatumye urwo rubanza rutumvirizwa ni uko diane shima rwigara atabwa rumwe n'ubutegetsi bwa kigali ataraba afise abamwunganira umuvyeyi wiwe nawe yari ag- yaragwaye i kigali ni nkuru tubaza umenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa akurikiranira hagufi ivy'urwo rubanza Diane Rwigara yagejejwe ku rukiko rukuru ari mu modoka ya gereza ifite ibirahure byijimye yayisohotsemo akikijwe n'abacungagereza babiri b'abagore umwe ibumoso undi buryo umukuru wabo abari imbere n'undi wari inyuma n'imbunda yari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa bafunzwe atari mu mapingu n'isakoshi y'umukara ku rutugu uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda aragaragara mu isura y'umuntu ukeye kandi usa n'utarahungabanijwe n'imibereho y'uburoko mu rukiko yagaragaye atunganiwe mu mategeko na metere pierre celestin buhuru kandi nyina umubyara nawe ntiyagaragaye mu rukiko ku buryo metere gatera gashabana wunganira derine rwigara yisanze ari wenyine mu rukiko aha mu rukiko diane rwigara yakunze kugaragara mu biganiro na metere gatera gashabana kandi acishamo akamwenyura umwari diane shima rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko ubushinjacyaha butabahaye ihamagaza rubanza ibategeka kwitabira iburanisha ry'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yavuze ko we na nyina umubyara adeline rwigara bahawe urutonde rw'abazaburana kuri uyu munsi gusa kandi ko metere buhura umwunganira yari afite izindi manza metere gatera gashabana yabwiye umucamanza ko uwo yunganira nawe ari uko byagenze kandi ko impamvu yatumye atitabira iburanisha ari uko arwaye urukiko rwari rufite ibaruwa rwahaye ubushinjacyaha uregwa yanditse ikubiyemo iby'uburwayi bwe asaba ko metere gashabana yamwunganira adahari hahise havuka impaka zitamaze igihe kirekire ku baburanyi bombi ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana faustin mukunzi na mugenzi we bwana faustin nkusu unavugira uru rwego babwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko kuba baramenyesheje abarega umunsi w'iburanisha bihagije bavuze ko ihamagaza rubanza itaba ngombwa ku manza ziburanishwa ku ngingo ingingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo basobanura ko byaba ngombwa bibaye ari urubanza mu mizi babwiye uregwa ko ariwe wajuririye ibihano by'umucamanza wa mbere bityo ko atari guha agaciro urubanza rwe aba bashinjacyaha babwiye umucamanza ko kuva metere buhuru n'uwo yunganira bari bamenyeshejwe umunsi w'iburanisha bigaragara ko hari ikibazo hagati yabo bavuze ko metere buhuru yasibye atabimenyesheje urukiko kandi ko bihanirwa n'amategeko basaba urukiko kugira icyo rukora rushingiye ku mategeko mu migendekere myiza y'urubanza bwana faustin nkusi yashimye uburyo derine rwigara yandikiye urukiko rugaragariza ko arwaye atabasha kuza kuburana gusa yongeyeho ko ikindi gihe yaramuka arwaye ibaruwa ye yagiherekezwa n'ibyemezo bya muganga ubifitiye ububasha ku mpamvu yo kuba derine rwigara yari yasabye kuburanirwa adahari na metere gashabana ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bihabanye n'amategeko buvuga ko agomba kwiburanira metere gashabana akamwunganira mu mategeko Diane Rwigara yahise abwira urukiko ko adashobora kuburana umwunganizi wa Dahara asaba umucamanza kumubaho undi munsi akazitabira iburanisha. Nyuma y'izo mpaka byabaye ngombwa ko urukiko rufata iminota icumi yo kwiherera rugasuzuma izo nzitizi. Rwemeje ko ibaruwa Adeline Rwigara yanditse itanga ikimenyetso cy'uko arwaye kandi ko Metre Gatera Gashabana adashobora kumwunganira adahari. Kuri Diane Shima Rwigara umucamanza yavuze ko kuba Metre Buhuru umwunganira atabonetse mu rukiko nta shingiro bifite. Yavuze kandi ko kubera uburemere bw'ibyaha uregwa ashinjwa adashobora kuburana atunganiwe. mu nyungu z'ubutabera umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika urubanza diane rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha bibiri hari icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi komisiyo y'amatora yavuze ko yakoresheje uburiganya kugira ngo agere kuri iyo mikono arerwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro bitandukanye yagiye aho itangazamakuru ubushinjacyaha buvuga ko bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi nyina umubyara adeline rwigara wararegwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri n'ibyaha bikomoka ku biganiro kuri telefone n'abavandimwe be bari hanze y'igihugu ibyaha byose abaregwa barabihakana bakavuga ko ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki bigamije gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho nibutse gusa ko uwamahoro ane rwigara w'urukiko rwamurekuye by'agateganyo rusanze nta mpamvu zikomeye zo gukomeza kumufunga ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na karindwi nibwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwemeje ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza ku byaha bakurikiranyeho buvuga ko ari iby'ubugome bihabanye kure n'indi minsi yabanje mu rubanza rwa mbere mu rukiko rukuru noneho byari ibisanzwe nta mutekano wakajijwe ni urubanza rwitabiriwe n'abavandimwe babaregwa n'abaturage basanzwe bake itangazamakuru abakozi ba za ambasade n'abashinzwe umutekano bari bambaye gisiviri uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara yiyongereye ku rutonde rwa bagenzi be batatu nabo mu bihe bitandukanye bashatse kwiyamamariza gutegeka u rwanda bikarangira bakomereje ubuzima bwabo muri gereza bamimburiwe na dr theoneste niyitegeka washakaga kwiyamamaza mu bihumbi bibiri na gatatu ntiyuzuza ibyangombwa mu bihumbi bibiri n'umunani inkiko zamuhamije ibyaha bya jenoside zimuhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu mu bihumbi bibiri na cumi umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritemewe gukorera mu rwanda fda inkingi madame victoire ingabire nawe yashakaga guhatanira gutegeka inkiko zamuhamije ibyaha by'iterabwoba n'igihano cy'igifungo cy'imyaka cumi n'itanu muri uwo mwaka nyine wa bibiri na cumi metere bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda na magingo yari ryacitsemo ibice bigoye kumenya umubare wabyo inkiko z'u rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo zimuhanisha imyaka ine y'igifungo ubu yarangije igihano aridegembya aba banyapolitiki bose uko ari bane bavuga ko ibyaha baregwa ari icyo bita ibihimbano bishingiye kuri politiki bigamije kwigizayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda hatagize igihinduka iburanisha ry'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kubo kwa rwigara ryazasubukurwa ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
kebagira ubusa urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mu kanya kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu tukaza kubashirira ko amwe mu mafoto n'utuvidewo by'urwo rubanza nta nyoni ikakaza ku ishuri nshingiro rya masengo ryo muri komine murwi masango murantunga ryo muri komine murwi turi mu ntara ya cibitoke mu gihugu c'u Burundi iryo shure ryarugaye burundu bivuye ku kubura abigisha ingaruka mbi zikaba zatanguye kwibonekeza ku mpande zose nk'uko muvyumva mu nkuru y'umumenyesha makuru wacu mu cibitoke Diane Ndonsi ishure shingiro rya masango riri ku mutumba wa ngoma muri komine mugwi ryugajwe amagufuri mu birasi byose kuva uno mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira ibihumbi bibiri na cumi n'umunani utanguye ivyo biruko mu gihe ryari rimaze imyaka indwi abanyeshure bagigira ko ukuri kwamye intandaro y'ukugagwa kwaryo ni ibura ry'abigisha barikorerako amakuru dukura mu bajejwe intwaro ni uko abarihorako bagiye barasaba kwimurirwa ku yandi mashure kugezaho muri kino gihe hasigara umwigisha umwe rudende wo mu mwaka wa mbere ari naco gituma ubuyobozi bwo muri komine bufatanije n'abavyeyi hamwe n'abo mu ntwaro bwafashe ingingo y'uko abanyeshure baba barasembereye ku ishure shingiro ry'ingoma riri kuri uwo mutumba wa ngoma ariko rero hari abatashoboye kurishikako kuko riri kure y'aho baba vyongeye bakiri abana bato nk'uko aba bavyeyi babo babivuga abajanywe baragiye mugabo bashoboye kuba hariho abadashobora kugira umwete wo gushika ku bw'imvura n'urugendo bamwe bagaca bacika intege zo gushika ku mashuri abarimu babatumiyeko ingoma tugaca dusaba rero ubufasha kubaka amashuri atandatu turabavyeyi tugaca tubura abigisha barahari benshi bakiri bato bata ingoma ari kure nk'imvura iguye bukagwarira mu nzira byatumye batiga twarakenye abarimu umwarimu umwe mu mashuri birasi bitandatu wewe hariho wari wandikishije yego nari namwandikishije uwo nyene ubu higa babiri uwo kubera ko atogerayo ntabwo byakunze ko yokwiga yatonze kangahe agwarira mu nzira aca arahagarika kwiga ikibazo cy'abana twe turi mu bujurire twabuze abo tugitura ntitugira abo tugishikiriza kuko twabonye ishuri ry'ubwabwo abakutagizi bahora bahakorera bose barahagaritswe n'abashoboye gushika ku ishure shingiro ry'ingoma ntiborohewe bose bagize umuryango bose baba bagize umuryango aha ni mu mwaka wa gatatu uharugwamwo abanyeshure ijana na mirongo ibiri abicaye hasi no ku ntebe barangana umwigisha ntagira amasaganyirizo abanyeshure bagandagaje hasi kuva ku meza y'umwigisha iri mu bubamfu gushika ku ruhande rwo mu buryo rw'iri somero umwigisha wo muri rino shure atubwira ingorane ahura nazo mu kubakurikirana mu bumenyi ingorane mfise kubera mfise abanyeshuri benshi urabona bamwe bari hasi abicaye hasi n'abicaye ku ntebe nako bashaka kungana ndiko ndigisha rero nshobora kuja mu maranje nguma imbere hama nk'iyo bariko barayogora nk'abariya b'inyuma sinshobora gutahura uwe karayogora bivaye nuko ntashobora gutembera hehe mu maranje none ugereranije aba bicaye hasi n'abajya bicaye ku ntebe n'abahe bakurikira neza abakurikira neza igipande kimwe c'abicaye ku ntebe hasi bajya begereye zirya ntebe bajya barakurikira barabona imbere n'ikindi gipande nko kuva ku rya ntebe y'imbere gushaka nko ku ya gatatu bariya bari inyuma ziriya ntebe z'inyuma imbere ntibahabona kandi bankurikira kubera nanje ntashobora kuduga nshikeyo izi ngorane ziva ko abavyeyi bahora batanga intererano yabo mu kuriha bakutsa kivi ariko muri kino gihe bavuga ko kuva aho umushikiranganji w'indero asohoye itegeko riringaniza gushasha ibijanye n'intererano yabo abavyeyi baboneweho kudasubira kuyitanga ariko icishimikizo nyamukuru ni umugambi w'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza wo kwigisha abana ku buntu sengiyumva vena arongoye komite y'abavyeyi barereye kw'ishure shingiro rya masango umugambi wa perezida umukuru w'igihugu avuga ko abana biga ku buntu hakiri iyo ndinganizo ya nyakubahwa perezida bategerezwa kuba abana bigira k'uwo mugambi nyene bakigira ku buntu ibindi vyose vyoza mu gihe habonetse iyindi ntuzenya abana n'ukuriha tukamenya ati hariho aya aya niyo ya- yafashwe mu muyoriha mugabo ubu bigira ku buntu kukaba nkako umuyobozi wo kw'ishure shingiro ry'ingoma nayishakiye deni avuga ko naho bitobuko abavyeyi batoshobora guhemba abakutsa kivi batanu bimfata kibanza bakenewe mu kurindira abahembwa na leta ariko kandi nubwo hari ingorane z'abigisha kuri ano mashure twibutse ko muri uno mwaka haherutse gukorwa iyimurwa ry'abigisha kugira bashike ku mashuri abakenye ivy'umuyobozi nayishakiye deni avuga ko ataco vyabamariye icyo gikorwa twebwe hano kuri iri shure ntaco cadufashije kuko ishuri ryacu ntiryashoboye kuronka abigisha boba bavuye mu yandi makomine canke mu zindi ntara kugira ngo baze kudufasha ibikorwa vyo kwigisha abo banyeshuri ngaha kuri iryo shure rito rya Masango ico dusaba nk'abayobozi b'ishure ni uko bogerageza ababijejwe ubushikiranganji bubijejwe bafatikanije na leta kugira ngo baturonse abigisha bashobora kwigisha kuri ayo mashuri y'amasango na cane cane kuko n'iryo shure bigaragara ko ribabaye cane abatware bo muri zone ngoma bavuga ko umutumba wa ngoma ufise abantu benshi ku bw'abimukira baza bava muri komine bukinanyana bihana urubibe ku bw'ivyo basaba ko hokongerezwa amashure kuri uyo mutumba hamwe n'abigisha mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi rya amerika uno munsi rero mu kiganiro c'abanyedini turagaruka ku itegeko ry'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu c'u Burundi buherutse gufata ku bijanye n'uko ata mwana w'umwigeme akiri ku intebe y'ishure arekuriwe gutunga imishatsi ihinze canke ihinguye ukundi ikibazo uno munsi mugenzi wacu Raisa Liliane n'amahoro aremesheje ico kiganiro agaruka ko ni kumenya ingene iryo tegeko ryo kubahirizwa ariko ukwemera kwa bamwe n'abandi kudahonyanzwe reka tumuhe ikaze nabo bari kumwe muri studio i Bujumbura baduge kwijambo
Ego ndabaramukije mwese muriko murumviriza ijwi rya Amerika iki ni ca kiganiro twahariye eh, abanyamadini batandukanye aho uno munsi rero twashaka kuganira ku bijanye n'ingene eh, abantu bo kubahiriza amategeko ajanye n'ivy'indero hamwe no kwizera kwabo haraciye eh, amezi make umushikiranganji w'indero amenyesheje ko abanyeshure baba abo mu mashure ya leta canke ay'abigenga botunga imishatsi migufi ni ukuvuga idahinguye ingingo rero yakiriwe ugutandukanye na bamwe n'abandi hano muri studio ndi kumwe n'abakozi b'imana twashaka kuganira kuri iki kibazo ndi kumwe na patiri edi kwizera ashinzwe gukurikiranira hafi amashure yegamiye katolika muri dioseze nkuru ya bujumbura amahoro neza patiri amahoro neza layisi turi kumwe kandi na Cher Haruna Nkunduwiga umuyobozi w'ishure ryigenga eh, yegamiye idini rya Islam amahoro namwe Cher amahoro ndamukije ndamutse n'abatwumviriza Ego tukaba turindiriye umutumira atarashika hano muri studio umupasitori w'ishengero rimwe mu mashengero eh, y'abaporoti ngira araza kuduhamvya mu kanya kari imbere hari n'undi mutumire turindiriye mu mashengero asanzwe aterekwa ino ngingo isaba abana bigeme kumwesha umushatsi nabo nyene turizera yuko bashobora kuza kudushikira muri kino kiganiro umwanya n'umwanya tutarinze guteba mwebwe nk'abahurikiye mu madini iyi ngingo patiri nka mwebwe mwayakiriye gute twebwiye twayakiriye neza cyane kubera yuko ubwa mbere vyinshi mu biri muri iri tegeko nshingiranganji twebwe twari dusanzwe tubikoresha mu mashuri wacu ibi vyo kwimwesha vyo kutambara amahereni vyo kutisiga birenze urugero twari dusanzwe tubikoresha mu mashuri yacu e, hanyuma twomenya igituma mwafashe iya mbere kugira mutangure ku ego kubibuza.
twebwe twafashe iya mbere kuko twebwe nka kiliziya katolika turafise ukuntu twiyumvira ko indero ihabwa umwana ari indero nogira nti indero idufasha kugira umuntu yuzuye adahabwa gusa bijya biharuro kirya gifaransa ariko hejuru y'ivyo umwana akaregwa runtu nico gituma mbere n'ayo mashuri yacu kenshi bakunda kuyahunga ngo twingo ni mu gipatiri ni mu gifurera ni mu kibikira kubera yuko bazi kuje kuhiga hariho inyifato ibereye itegerezwa kumugenga Sheikh Haruna mwebwe mu ba Islam turabona abana babigeme batonda ku ishure bitwikiriye no kubera iki mugerageje kudusigurira iruhande y'ubumenyi butangwa mu mashure hariho indero runtu nico gituma batamwe bavuga ati ubushikiranganje bw'indero nuva si ukwigisha gusa zo ndimi kava amahanga n'ibiharuro n'ibindi mugabo no kwigisha ubuntu E, kandi tugaharura ko cane cane mu mashure tuba dufise abantu basa bangana imbere y'amategeko ata muntu ashobora kuza yirata ku wundi akurikije yuko yaba afise uburyo bwinshi gusumba uwundi kugira ngo aze kwerekana mu ishure buze kumusamaza aje gusamaza abandi hariho mu mihingo itandukanye abanyeshuri bako baraheba ivyigwa kubera bitajanye no kwizera kwabo uko kumwesha imishatsi padi nka mwebwe ivyo mubivuga kwiki E, ntaho mbona neza muri bibiliya batubwira yuko kwimwesha umushatsi hari ico vyonona ku kwemera kwawe uwo mwana ariko araheba ishuri ngo kubera yuko aya mategeko aza atandukanye no kwemera kwiwe nibaza jewe responsabilite zambe ndazishira ku bavyeyi kuko uwo muvyeyi nibaza yuko ariwe yashize muri uwo mwana ibintu bijanye no kwemera kumeze gutyo oya none rero uyo muvyeyi afise ukwemera gu- gutuma adashobora guhuza ukwemera kwiwe hamwe n'amategeko agenga igihugu jene ubumenga bica bigorana abo bana bakamenya neza yuko bagiye ku ishuri ikintu ca mbere na mbere bagiye kuhakora bagiye kwiga ntibagiye gusenga ivyo gusenga bareke kubivangavanga n'ivyo kwiga ntihenze umenga hariho amategeko mbere no mu idini rya isilamu ribuze ko umukenyezi yomwesha umushatsi ntimubona kumenga birafitaniye isano n'uko kuntu urwaruka rumwe rumwe rudashaka kumwesha imishatsi bivanye no kwizera kwabo mu kwemera kwacu bira- biravugwa yuko umukenyezi afise umugabo ashobora gutereka umushatsi akawutunganya niho umushatsi ufashe uko wishakira e, mu gihe rero avuga ati nshaka kumwa nawe akabanza kuvyumvikana n'ububakanye e, hanyuma no ku bana bato bato babigeme ushoboye gutereka umushatsi arawutereka muga akawutereka awutunganya neza atari bituma z'imisi tubona no mu kumwa naho nyene ntapfa kumuko yishakire musanga bamwe ngo marings n'ibindi inkoro nshasha zaje awumwa ku buryo bitaza gusamaza abandi bantu e, kuko mu kwemera kw'iwacu e, intumwa y'imana i- yabwiwe ubwa mbere ngo soma nuvuga rondera ubumenyi yavuze ngo banze uze kwitongera ku- banze urondera ubumenyi uze kurondera kure ha- eh, eh, hashoboka nuvuga rero baca bahitamwo kuronka ubumenyi Eh, ubwiwanje narize mu mashuri y'abapatiri bakambwira bati inyifato yacu niyi niyi niyi kubera ko mfise ico nagiye kurondera ico ntitwashobora kugipfa nuva ko n'ubu u- mu bantu bashaka kurondera ubumenyi batoza kuvuga ngo batuje ibintu by'imishatsi kuko mu myaka bamara imyaka itarenga cumi n'itatu ku ntebe y'ishure mu mashuri ma- mato mato n'ayisumbuye inyuma y'imyaka cumi n'itatu bazabaza tereka imishatsi kuba byifuza ahanini noneho ndashaka ngaruke yuko n'abana two turabagira tuti imishatsi itegeko rivuga uku nuku nuku abana ubwabo hari abaza bakatubwira bati twebwe twashaka kuwukura muga abavyeyi katwankira nuvuga rero ko ni icigwa gikwiye guhanza gu- guhabwa abavyeyi ubwabo kuko mu bijanye n'ukwemera mu vyo maze gusoma ivyonzi mu kwemera kw'iwacu nta ntamwe vyanditse yuko abana ariko ntebe y'ishuri bateza gutereka iyo mi- mi- imishatsi naho biri none twavuga yuko umushatsi niyo yari intambamyi nyamukuru ku bijanye n'ubumenyi bw'abanyeshuri mu ishuri ayo mashuri twarakiramwo abana b'aboro tukakiramwo n'abana b'abatunzi bifise ni ukuvuga ngo abo biga nabo nyene haca haba ico nokwita desekiribure mu ishuri kuko umwana w'umwe araca yikumira uko abona umenga uwundi bigana ntibangana ntibanganya Sheikh, mwari muhejeje kuvuga yuko ingingo nk'iyi inye yari ikwiye guherekezwa n'inyigisho ku bavyeyi neza na neza mwashatse kuvuga iki mu barimu tuba dufise bose ni- ntibakenutse co kimwe hari ushobora gusanga umwana afise ibintu yambaye bisumba ivy'umwarimu wiwe ku buryo ari imbere y'ubu n'umengo nta jambo rinini cane afise am- am- amubwira zumvikane yuko bikenewe ko abantu abavyeyi muri rusange boheza iri tegeko bakarisigunirwa bakaryumva kumva ingaruka nziza ryazo na cane cane nk'uko arimo ariko ndabivuga inyuma y'amezi abiri atatu hari igice giheze hagashobora kuba inama yo kuraba ishigwa mu ngiro ry'iri tegeko mbega ryagenze gute ingaruka nziza zoba zihari n'iziye hari benshi bazavuga ngo nivyo ngo hari abana bafise iyo mishatsi ngo mugabo umwimbu mw'ishuri ukaba mwiza ivyo si umushatsi utabatwaye umwanya umwimbu woba mwiza gusumba pati eh, none ubunye hari abanyeshuri bamwe bamwe bariko baraheba kubera iyo ngingo itajanye no kwizera kwabo bizoca bigenda gute ivyabo iyi ngingo yarasohotse kandi n'ingingo ije gusayiriza kugira ngo indero y'umwana w'umurundi ikomeze kugira akanovera ubu rero kugira ngo umwana rero yigira iyo ngingo yuko ahebishije uko bitajanye no kwemera kwiwe nuko umuvyeyi wiwe abimushigikiyemo umwana rero yo bitahura imbere y'umuvyeyi nibarondera abo bavyeyi bavuge mu by'ukuri ikibazo bafise mu bijanye no kwemera kwabo je nashaka nganira kuri ico patira yaje kuvuga nuko eh, tutoshaka kugira ngo abantu tubagira imbohe n'ukuri kuko hari benshi bakurikira ivyo tubabwiye mugabo tudafise ivyo two turabumvisha igituma two turabikora mbega none bariho mu gitabo c'imana aho bavuga bati uwo mwana ari mu ishure birabujijwe yuko ama umushatsi mu gihe ivyo bintu vyaba bihari niho tuza tugashingira tukavuga tuti mu kwemera kw'aba n'aba bimeze ukuntu ukuntu mugabo ntibivane nuko jewe ndongoye ishengero aha n'aha n'aha ndabishaka ukuntu ko bica bigenda mu gihe mu mategeko dufise duhabwa dukura mu bitabo ari nka vyeranda, mwe mwosanga bitabira.
hariho imirongo ya bibiriya nyene ibivuga hariho icizere ko vyohinduka bibaye byo muri iyo mirongo ya bibiri ibivuga muri nuko bivuga ko nimwe navuga mu ntango uwo mwana aca ahitamwo uca uhitamwo ukavuga uti jewe iri shure ko ritunganije mu mategeko ameze uku n'uku n'uku n'uku je ntaryo nkigiyemo ibintu benshi bumvikanye guhuriza ko mugomba kubikurikiza umuntu adashaka kubikurikiza urumva aba yise ku ruhande aba yikumiriye na twifuza ko abana bawukumirwa cyane cyane akaba ari iyo n'ingisho ariko cyane cyane ibitabo navuze ko ndi umuyisilamu korani ndamaze kuyisoma inshuro i- nyinshi bibiriya ndamaze kuyisoma kiretse hari izindi bibiri zoba zaravutse i- bushasha ubwuzure bwa kenda narabusomye bumara mugabo hamwe n'uwa ntabitahuye gusa byanditse mu rurimi ikirundi ntatahura cyangwa igifaransa ntatahura byoshoboka mugabo kubw'iwanjye ibyo namaze gusoma nto ndabibona ni ukuri tutogira ngo dushireho u- ukundi kwemera kuri wacu kurengeye uko abantu n'intumwa z'imana zaje zizanye ku kwemera tuba turakurikirana kuko zaravyi- zaravyigishije kuko niho no- nogaruke mugabo cyane cyane turabigisumba ikindi rero abana barabigisumba ikindi n'ababyeyi barabigisumba ikindi hagati y'uko kugira iyo nyifato itandukanye n'inyifato leta yemera no kugira ngo bakurikire i- i- inyigisho bakurikiza i- amategeko leta none twavuga yuko eh, itegeko ry'igihugu niryo riza imbere y'amategeko yo mu rushengero bwa Je- je nibaza kwemera mu gihe tuzi yuko leta y'u Burundi itisunga idini na rimwe igerageza gushiraho amategeko ataza gutuma munyerera ku kwemera kw'iwanyu mugabo bigatunganya ivy'igihugu uko bi- biteza kugenda nashaka ngaruke haraciye imyaka eh, iriko irashika mirongo ibiri menga umuntu haraciye ibitoki canke hari ahantu hadutse ukwemera nk'uko bavuga bati ibintu byose vyikira mu kuzimu kirazira kubirya iramwe aravyumvise mugabo uravye i- nta gitabo bigeze berekana aho bariko barabikura nibaza ko leta yafashe ingingo zibereye gushikungira ngo uko kwemera ntikwabandanije no muri aho muri uku kwemera rero turabe nimba ayo majambo yanditswe abantu bagize ubwo bumenyi bakayumva co kimwe hoze akaboneka n'intunganyo turumva hari ibintu bishasha biza ni nk'uko twebwe abayisilamu tuvuga tuti ku munsi wa gatanu ni umunsi w'igisabisho rusange turavuga tuti "Ibi- turahagaritse rero imirimo none abandi bashaka kuwa kane kwa mbere ni uvuga ko in- iringa ryose rizohera atagaze ko karakorwa hariho rero intunganyo mu gihe abantu muri kumwe eh, mubana mu- muri hamwe mukumvikana ingene mukwiye kubana ibintu bitonone ruriya nkamya ko uburenganzira bw'iwanjye buzabugarukira hajya ubwo bundi buzabutangurira mugabo sinze kuvuga ngo nza kuguhonyangira mu bwiwawe kuko muri ico gihe niho uzofise uburenganzira bwo kuguhonyangira ubwiwanjye birashoboka yuko hashobora kunywanisha amategeko ajanye ivy'indero eh, hamwe eh, no kwizera kwa bamwe n'abandi birashoboka nyine kandi n'ibyo duteza gukora n'abantu twita ngo turi imbere y'abandi mu kuvuga ibijyanye n'ijambo ry'imana bazofata ubuzima uko babishaka bazofatwa n'andi mategeko mugo amategeko ejo ntashobora kubafata nimba hariho abariko baraheba amashure kubera ico c'imishatsi nibaza ko batazi n'akamaro k'ubumenyi ico ari cyo ntibashire ku munzani barabe igisumba ikindi hagati yo kugumya umushatsi wonyene bagashaza mw'ibarabara mugaba mu mutwe ata- atabumenyi bafiseyo mbega ejo bazokwimarira iki uwo mushatsi wonyene bazokoza iki ibihe tugezemo biratandukanye n'ivyo twarenganye iragira ikomeye abavyeyi b'iki gihe bakwiye gusigarana abana n'ubumenyi ni ukuri mu bijanye no kwemera twibaza yuko kwemera ni koja hamwe n'ayo mategeko ya leta aba ahari atariko aravuna kuko igihe bayiga twarabonye ko ata bintu bivuna birimo iyo twaba babisizemo twariko twavyanse hakiri kare aricyo bituma tuza kubishigikira ku neza y'abana ku neza y'abavyeyi ku neza y'igihugu ego murakoze cyane kuri ivyo vyiyumviro bitandukanye mutereye muri kino kiganiro nkaba nshimiye patiri edi kwizera eh, musanzwe mushinzwe gukurikiranira hafi amashure eh, yegamiye katolika muri diyoseze nkuru ya bujumbura murakoze pati ekora urakoze cane ego uwundi nshimiye by'umwihariko ni sher eh, haruna nkunduwiga musanzwe muri umuyobozi w'ishure ryigenga ryegamiye idini ya isilamu tukaba tubashimiye sher kubona mwitavye ubutumire bw'ijwi ry'amerika ni mwakoze kuri ubutumire nibaza yuko eh, na- n'ubutaha dushaka kuzogira ivyo dutere bwejo bw'ivyo dufasha cane cane mu ndero yo guharuka dufise aribwo Burundi bwejo kuko kugira ngo bagire ico bazomara igihugu bakwiye kugira ico bimarira bonyene imbere yo kwakimara n'abavyeyi na cane cane kandi twamenye yuko umwana agomba kugira indero runtu akubaha kugira ngo nawe ejo bazomwubaha Ego tumenyeshe yuko mu batumire bandi twari twiteze ariko batashoboye kuba bagishika hano muri studio hariho umupastori mu ishengero ry'abaporoti eh, bitakunze ko tubana hagufi muri kino kiganiro uwundi twari twiteze akaba ari umupastori wo mu ishengero risanzwe ritemera ibijanye n'iyi ngingo isaba abana bigeme kumwa imishatsi nuko rero turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro murakoze mubandanye mumviriza ibiganiro vyacu undi dushimiye niwe mugenzi wacu Raisa Liliane n'amahoro kuri ico kiganiro watunganije iradiyo yawe ijwi rya Amerika Diane nahazwe na Innocent Kimenyi rero twemi na Raisa Liliane tugaca twifuriza umusimiza abari kumviriza ijwi rya Amerika mururanirwe mu banyu no mu vyanyu mubandanye muryoherwa n'izindi ntonde z'ijwi rya Amerika